the needs for you as a husband, a boyfriend, a baby daddy, or a knocking by benefits guy. The need for you to always carry that your woman reach Oluku Junction. Now, you can knock. At the end of the day, it e be like say you did not knock. You'll see some kind of time, you dey always do your mwegbe swegbe with your partner. But your partner they do kpashakpasha They behave like person wey not they collect at all at all this is because during mwegbe you no they care to carry that your partner reach oluku junction so for this video i go to talk about waiting. this taking your partner to oluku junction Waiting e dey do for women body make some of una not just feel say the moment you gbakia you hey, you have done the knacking job. Knacking, mwekbe swegbe is more than the art of putting your microphone inside the cookies. It's more than that. If that is what you have been doing, my brother, you are not doing well. And trust me, you go to see the characteristics of woman wey no dey collect muegbeswegbe from her ojogun. You fit come dey wonder say I dey ah, wetin dem no dey see am sey because you no dey take her reach Oluku junction. Now wetin Oluku junction dey do for women body? When it comes to muegbeswegbe, you see as una dey throway dat water wey e be sey if e too tey for una system, You go They give una woto woto eh, pepper na they feel the pain some of una go say hey eh, waist pain come they do me oh, because i never enter knacking for some time so the same thing they happen with women during mwegbe swegbe water wey be say e get where e dey gather put wey i dey call the kpekus canal and if you come successfully do your mwegbe swegbe you come reach oluku junction without unscrewing that part and letting that water flow out and refilling it. If you do mwegbe swegbe, you throw away your bola water. With that, you not fair open that speckles canal, make the water way they there throw away. That water, na me they call the pepper body water. Because women will know they throw away that water. Neither they fit tell you for public say, I am shameless. Let's dig it. Let's do it. I am ready so that water now be the pepper body water way there inside that akpekus wey you as an odogun you need to open make the water throw away. that is when she throw away now she don't reach your oluku junction Now you go come reach your oluku junction by putting refilling that place where you open where the the water come out you come refill am with your own Then go make the woman body dey cooler that is a complete successfully complete Mwegbe Swegbe. A Mwegbe Swegbe where it happen where be say you not open that place, make the water come out, make you refill am with your own water. It is what an in incomplete Mwegbe Swegbe. So Mwegbe Swegbe is more than by carry away, it's more than put it inside. You have to do all those things where within inside. There is a math, mathematics, then Sakbekus. Where you need to solve as an odogun and the mathematics na for you to unscrew those places let the water come out because some of una the moment the cookies just produce that regular knocking water una go just use and take mash down rush enter oluku junction thinking you have done a complete with me, my brother it is incomplete if you did not release that pepper body water we did it make you can't use your own take back so that if she go public space like that somebody mistakenly mash or somebody mistakenly use body touch like that instead of her to remove her entire tie waist they tell you say i am shameless i am shameless she go just tell the person it's okay it's a mistake have a great day so solve that because mathematics is way more than put it inside. You dey lis ten to ringing tone. You don forget, make you unscrew the kpekus kernel. Let the kpekus flow out. The pepper pepper body water flow out. You know say as they e do you when you want to throway your own water when you throway and finish, how your body they do you? E go make you kule. So that water very important to put back in there if you put am without you know, unscrew dem e be like say you waste am solve kpekus mathematics dey carry women reach oluku junction no let am sweet you too much make you rush reach oluku junction throway woman for make it. They'll do you if una carry on a microphone stand like this and the di kpekus come decline the the microphone I know how e do una Una no I to the pain una.